tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu ntimujye kure nikoze ndakumva ubundi ibyo numva ngo ni uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki ubwo burenganzira se ni ubuhe ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabarizahe mu by'ukuri ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe ni kuri radiyo ijwi rya amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda amahoro y'imana bane namwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye uyisabye christina na dini w'amahoro niwe uhagarariye iki kiganiro mu gihe mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma nizere ko namwe mukomeje gukurikira radiyo ijwi rya amerika mumeze neza mu kiganiro cya none nk'uko mumaze kubimenyera kabiri mu kwezi tubagezaho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu uyu munsi turi bwumva abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga hari abafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga bagorwa no kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga kandi bafite ubushobozi bwo gutwara bakunzi bacu rero nimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi kuko turumva umwe mu bafite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka si ibyo gusa turumva n'umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshingamategeko y'u rwanda atubwira aho urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga rugeze bakunzi b'ikinamico ngira nkugire ntimucikwe n'agace ka makumyabiri ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu
ikaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi aho mumaze kubimenyera ko kabiri mu kwezi tubagezaho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu uyu munsi turi bwumve abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga u rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ingingo yayo ya karindwi ivuga ko abantu bose bafite uburenganzira bungana imbere y'amategeko ariko usanga ku bijyanye no gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ku bafite ubumuga ntibemererwa kuba bakorera urwo ruhushya abafite ubumuga bukomatanyije ni ukuvuga batumva batanavuga kuri bo ngo ni akarengane mu kuba nta byangombwa bahabwa byo gutwara ibinyabiziga samuel munana umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka avuga ko bafite ikibazo cyo kuba mu rwanda amategeko atabemerera gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu nkuru nziza pacifique turamwumva mu ijwi ry'umusemuzi we kwizera clementine uratangira dusangiza ubuzima bwawe bwo gutwara imodoka ubusanzwe nize gutwara imodoka mbona na perimi hanyuma nyuma nza kuza nyine mu rwanda nkatwara kandi kugeza n'ubu nta mpanuka n'imwe ndakora ariko kubona perimi nyarwanda nabyo ni ikibazo kubera ko itegeko kugeza ubu ntabwo ribyemera ariko gutwara ndatwara nta mpanuka ndakora nta kibazo mbona kirimo naho wenda nagonga ntabwo cyaba ari ikibazo cy'uko ntumva oya kubera ko n'abandi badafite ubwo bumuga baragonga bakora impanuka nk'ibisanzwe hari abantu batandukanye bibaza ukuntu umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga no kutumva atwara imodoka wowe ubigenza ute uburyo imodoka iteye ifite ziriya eregitorovizeri eshatu iy'imbere iri mu modoka imbere n'izindi ebyiri ziri ku ruhande iburyo n'ibumoso izo ndorerwamo rero nizo dukoresha cyane kugira ngo tujye tureba uko bimeze ukareba imbere yawe ukareba inyuma uko bimeze no ku mpande zawe kubera ko ngemba mbizi yuko ntumva nkoresha amaso binsaba kwitonda nkakoresha amaso kandi nyine nkabishobora si ngombwa yuko mvuze ihoni cyangwa se umuntu aba avuze ihoni inyuma yanjye kuko mba namubonye imbere mba ntareba kandi nanone n'iyo uri inyuma yanjye mba nakoresheje ya ndorerwamo y'imbere nkakubona nta kibazo rero tugira mu gutwara imodoka icyiza ni ikihe turatwara pe abapolisi bamwe na bamwe barabizi kandi nanone nta makosa dukora mu muhanda ariko ikibazo gihari kugeza ubu ntabwo dufite perimi nyarwanda none kugeza ubu ngubu mubona hari izihe mbogamizi mu rwanda zituma ah, batabemera gutwara ibinyabiziga ni ibibazo bibiri abantu bo baba batekereza kubera ko utumva leta yibaza ngo none se nibaguye ihoni aho niho niyo nicyo kintu bitwaza cyica uburenganzira bwacu ntabwo basobanukiwe u- ngo barebe hanze y'u rwanda ese aho bimeze gute mu bindi bihugu bimeze gute usanga rero bafunze hano mu rwanda gusa ariho hari ikibazo honyine ntabwo bareba mu bindi bihugu bimeze gute nicyo kibazo ikindi cya kabiri ni amategeko yanditse niba byanditswe kugira ngo babivugurire babivugurure ushobora gusanga bihi- bibaye ihurizo bakavuga ati yazwi itegeko nu- nuko rimeze ugasanga ni urwitwazo bakavuga se u- ni gute watwara kandi ufite ubumuga bwo kutumva cyangwa se wenda n'abandi bafite ubumuga mu by'ukuri guhindura iryo tegeko nta kintu bisaba leta nta mafaranga biri kubasaba umuntu arayatanga akiga agakora ibizamini nk'abandi rero ntabwo ari ikintu kiremereye cyane ku buryo cyaba imbogamizi ku burenganzira bw'abantu ese usibye amategeko uvuga atabemerera kuba mwatwara imodoka byibura inzego zishinzwe umutekano mu muhanda iyo utwaye ubona bimeze bite nta kibazo kuko polisi zo bo ubwabo barabyumva baratwumva hari nk'umupolisi mukuru wigeze kumbaza ambwira ati ntabwo mbyumva neza mu by'ukuri arambaza ati se ni gute umuntu wize akagenda akagera ku rwego rwa masitazi akaba afite akazi akora akayobora organization kimwe nk'iyi ibintu byose akabikora akabishobora ni gute yananirwa gut- gutwara imodoka icyo cyonyine cyamunanira nawe ntabwo yumva impamvu y'ibyo bintu akavuga ati rero ubwo burenganzira bw'abantu ugomba kubahirizwa ukurikije imbogamizi muhura nazo ubona hakwiriye gukorwa iki ni ukugira ngo iryo tegeko rihinduke abashinzwe gutanga ziriya perimi cyangwa impushya zo gutwara ibinyabiziga ni- nibaramuka babonye umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ntibamushidikanyeho ngo ntabwo uyu yashobora gukora ikizamini uyu nguyu ntabwo yumva ntabwo ashobora gutwara bakanga kuguha perimi nimba bivuyeho itegeko rikaba risobanutse nta kibazo cyaba gihari ejo nagenda nkakora bakayimba
arakoze cyane kwizera clementina umusemuzi wa samuel munana umuturage ufite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva ndetse no kutavuga avuga ko hari igikwiye gukorwa amategeko akavugurwa nabo bakemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kuko nawe amaze imyaka irindwi atwara kandi ntarakora impanuka nubwo uruhushya rwo gutwara ataruboneye mu rwanda dukomeje n'ikiganiro cyacu mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo aho twabajije ese ni iki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagire uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ubusanzwe iteka rya perezida nomero mirongo inani na gatanu akarongo kaberamye zeru rimwe ryo kuwa kabiri nzeri bibiri na kabiri rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo mu ngingo yaryo ya karindwi ivuga ko uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwimwa cyangwa rwamburwa abantu bafite ikibazo cyo kutumva cyangwa kumva buhoro bikabije kandi ku matwi yombi bityo ugasanga abafite ubumuga bwo kutumva batemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga musoline eugene umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshingamategeko y'u rwanda atubwira icyo bari gukora kugira ngo abafite ubumuga nabo bemererwe gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu nkuru nziza pacifique katumwumve turagaruka mu kanya
abafite ubumuga mu byiciro bitandukanye bagaragaza yuko bafite ubushobozi bwo gutwara ibinyabiziga bagaragaza yuko amategeko yo mu rwanda kibazitiye mu bigendanye no gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga nk'umwe mu bahagarariye abafite ubumuga icyo kibazo urakivugaho iki buriya mu myaka ishize twaburana guhabwa kategoriya durayivingi layisensi ntayo ihari ariko icyo dushima ni uko dufite kategoriya yahariwe abafite ubumuga ya durayivingi layisensi ariko ibiganiro bigeze kure ku buryo abashinzwe umutekano mu muhanda tuganira nabo kureba kapasite y'umuntu uko yafatwa n'icyamukorerwa kugira ngo nawe iyo ubwo burenganzira abubona ntabwo navuga ngo polisi turayisaba guha abafite ubumuga bose perime ariko turayisaba ko ireba mu bushishozi bwayo kapasite y'umuntu gukorera perime mu ngingo afite nkeya agifite zamufasha kuba yahabwa iyo layisensi ariko atari buteze n'ikindi kibazo muri pabulike none nurabure ubwo bushobozi umupolisi abona umuntu ufite ubumuga agafata icyemezo cyo kumuha uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga haratekerezwa iki ku kuba bwahuzwa n'amategeko ku buryo mu gihe umupolisi yagiye gukoresha ikizamini umuntu ufite ubumuga avuga ati ndashingira kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi ariko biri mu mategeko twamaze kubona politiki polisi niyo polisi yadushyiriweho mvugamo sosho porotekishoni yo kuzayihuza ariko igikurikira iyi niyu polisi nakubwiyemo karasifikashoni kategorizasiyo yo kubona ibyiciro by'abantu bafite ubumuga ariko apana muri ango ya muganga ahubwo mu buzima bwose ikiri bukurikireho rero ni ukwamendinga amategeko dufite abiri yarengeraga abafite ubumuga niyo mpamvu leta yadushyiriyeho politiki nshya kugira ngo tuvomemo twameninge amategeko arengera abafite ubumuga ajyanye n'igihe mu kuza kuyavugurura turagenda twakomporayinga n'izo nidizi nahoze mvuga ku bafite ubumuga ibyiciro byose haraza kuyongerwamo izi nidizi zose turimo tuvuga zandikwe ariko nanone imikorere cyangwa amateka y'uko bikorwa n'izindi nzego kuko ubumuga nekorosikatingi bikora ubuzima bwose nta hantu bitakorerwa bitavugirwa nabo bakagenda bareba kuri ya polisi kuri ya mategeko na nidizi bashyize muri ayo mategeko
arakoze cyane depite musorine eugene umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshingamategeko y'u rwanda aho avuga ko batangiye urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga ku buryo ayo mategeko azaba anakubiyemo ibigenerwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga tunashimire mugenzi wacu nkuru nziza pacifique wamuganirije dukomeje n'ikiganiro cyacu mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo aho twabajije ese ni iki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagire uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
dukomeje n'ikiganiro cya none tugeze mu mwanya wo kumva ikinamico ngirankugire tukaba tugeze ku gace ka makumyabiri katukumve turagaruka mu kanya
derukana karisita ashimira mwarimu umupenzi ku bakiriya yamuhaye ariko undi amwumvisha ko biba bikwiye n'ubwo umwe ari impunzi ya mutendera undi akaba umuturage wa cyanzige ndetse n'abasaba gutera inkunga karabu y'imbyino ya ba valentine igamije kubiba amahoro mu rubyiruko baba barabyemeye sera nimukurikire umukino
ese mama wariye ko ataza kunywa icyayi aragira ngo ankereze muhamagare valentine mama mama urihe papa aragusiga kandi ya baba we umukenyero wanjye ninde wayanitse mu mazi koko njyewe
wabikoze ari ndi kumbwira wa mukobwa yo kuhubuka nese ko wawushyize hariya nkagira ngo urashaka ko tuwufura nyine nahise nkwinika kugira ngo ntaza kubyibagirwa urampemukiye gusa niho nari ngiye kujya ku kazi nambaye ubuse ndambara iki bahubu ko ariwo nari napanze mvaye umukenyero se ko bawujyana mu birori bawujyana ku kazi harya ntabwo nakubwiye kata ba baterankunga baraza kudusura rero abagore twese twihaye intego yo kuza twawukereye nka perezidante ngomba kugenda nakenyeye nyine nk'umunyacyanzigekazi maze bagenzi banjye nabo bateguye imbyino ubwo mwizeye ko mubakuraho agafaranga gatubutse mbabarira
none Eh, n'ubundi hari icyizere mirongo cyenda ku ijana ubundi se kuki ari mwe bahisemo gusura mama amakoperative yose ari ino batwandikira ibaruwa batubwiye ko bahisemo gusura koperative yacu y'udusekekano kure imitako y'abagore ngo kuko twishyize hamwe duturuka ahantu hatandukanye ese Eh, ubwo nyine bashakaga kuvuga twebwe abanyacyanzige abanyamutenderi n'abarwakayuzo ese ngo kwihuriza hamwe bituma tugira ibitekerezo bitandukanye hakavamo imitako n'imirimbo myiza ariko nibyo
yewe ndumva imana isubiriza igihe ikanasubiriza rimwe ibibazo byose Hari nanjye naraye mbonye abakiriya nabo ntakekaga rahira batari babandi batanu umupenzi yaguhaga Mm, byarangiye barenze abo da Eh, harimo abo mu nkambi ya rwakayuzo bake bo muri mutenderi ndetse n'abandi bake bo muri cyanzige yo hirya yegereye rwakayuzo yewe ubu tuvugana ahubwo ejo nzazindukira ku mupaka kujya kuzana indi mari nuko rwose
caganda kubwirerebe urashaka kuntinza rwose prof
ko turi mu masaha y'ikiruhuko senda gutinza hari ikirasi wari ugiyemo
umva yewe turi mu kiruhuko nyine ngomba kuja kurya nanje Hmm, ujyahe ko nzi ko usanzwe uri mu bana birirwa hano bakajya nimugoroba bataje
hewe gayi profe we ibyo byarahindutse kera mfise ahantu nja kurya Ah, ibyo bon?
kurya bimeze neza muri cyanzige
ntiwumva ubwo usigaye uja gusangira nabo ndahamya ko n'imyumvire yawe iza guhinduka biriko biraza reka reka sinakwiteza isiya zo muri cyanzige mba nisangira n'abanyamutenderi Hmm, shahu wagiye ucisha amake ko baducumbikiye kandi dufise amahoro yose ashoboka twabuze iwacu Ah, uratangiye amasomo yawe Hmm, erega ntabwo ari amasomo ariko ndaguha wa mwana we ni inama ndakubwira urabizi ndakuzi kuva ukiri umwana ha ndabizi ko nandeze iwanyu ndabazi bihagije cyane n'ukuri ubukire mwari mufise ko ntabwo mugifise ntimwabuteshejwe nabo mwita bene wanyu Hmm, gana ziriya ngegera aramucanziga arimwo burya cya byose byatewe nabo iyo navuga nsanga bahora bashondana nanjye sinari kuba ndi mu nzu baduhaye ubuhungiro baduha akazi ubundi mwarimu icanzigiye naho nashaka hose naja kugasaba kakama kuko noneho turabyemerewe musaza wawe nakora muri hoteli yacanziye kabisa yo ni verite Mhm.
nawe kandi nurangiza kwiga Mhm.
wemerewe ko apurayinga aho ariho hose ushaka Ah, prof ibyo tubiriye ko utamvangira mbwira icyo wanshakiraga ndihuta aha icyo nashaka kukubwira Mhm.
ni uko inyuma y'amasomo club de danse iza guhura
ubwo ibyo nibyo wampagarikiye koko prof sinshobora kuyizamo urabizi reka nigire kurya ahubwo basi pe kuhagera niyo wamara iminota cumi gusa uraba imbyino abandi baza kwiga
aha nako ndaza ndanabereka uko iwacu tuvuza ingoma Hmm? ah oui c'est une bonne idée hein?
yebaba we mbega icyunzwe ceceka njya amaboko ari kunjya kubera umwanya maze nk'ubitiwe nabikunze shawe Eh.
niba ari uko rebeka na fisito babitwigishaga bashishikaye sinzi pe ayo nguko nitwe twabyigaga dushishikaye Ni bigatuma ukuri dutunga rwose.
umubiri pe. cyakora tudasubiza kuri ya ndirimbo yo gukaraga ikibuno twari kwava pe cya valentin uzi iki se rugamba uzi imwe nakubwiraga ko mu rugo batakwemera kudufasha muri karabu de danse yacu Mm.
byabaye mpamoda byagenze bite se nyine natinyutse ndabibwira kugira ngo ndike kujya mpora mbakekera ubusa ariko bari banyirengeje pe cye none se wowe wafashe uwuhe mwanzuro nashyuka izi mbyino birazwi kabisa Mm, nzakomeza nze muri karabu nkuru uko nshoboye iwacu ntibabimenye kuko babimenye papa yanyirenzaga rugamba ni wowe kuzahindura iwanyu pe nzagerageza rero ndumva wahagarara ku cyo wiyemeje Aha.
babimenye batabimenye cyakoze nibyo hagati aho nari nagize igitekerezo cy'uko karabu yacu yasanira abantu ehe ndakeka nidushyira hamwe tukongeraho ubufasha bwa papa mwarimu umupenzi ndetse n'ikigo ntabwo bizatunanira ahubwo mu nk'igitekerezo cy'uwo twaheraho we ndumva twasanira umunyacyanzige kuko ijya kurisha ihera ku rugo ehe ntabwo twakwigisha abo mu nkambi kubana neza udahereye iwanyu ibyo se niko njye mbyumva ikindi icyo gitekerezo ndagishimye bizajya bidufasha kwerekana imbyino twagiye twiga zitandukanye ehe babonye nk'abanyacyanzige bakubita ingoma z'abanyarwakayuzo bashayaya nk'abanyacyanzige n'abanyarwakazi bakaraga ikibuno nk'abanyamutenderi nanjye ndabishyigikiye rwose ntabwo reka nkandike ikaramu yanjye irahera mvuga usigaye anywa itabi ntabwo kongeye nywa itabi icyo kibiriti kivuye mu mufuka y'ikabutura yawe ni ikiki
ahubwo se kariya gashashi gahinguka ko nta kiki dore ibirimo biri kukushoje ubahoro bwa
ni peteroli we ibi bintu ugendana n'ibyiki
tubwire ni ukuri ndafashwe nyine nta kundi urafashwe valentine karame nakubwiye ko abaguteje ubwo bose nzagutesha umutwe kugeza igihe bicurije ariko nyumvira nyine nari napanze kuza kongeza butike ya gilbert
ngaho da rugamba afatanywe ibikoresho byo gutwikisha butike ya jiriberi ubu si iherezo rye rizaba irihe mu gihe ategura kujya gusanira umunyacyanza igihe yanateguye gutwikira umunyamutendere aho bizamugwa amahoro naho ubutaha
reka nizere ko mwaryohewe n'agace ka makumyabiri k'ikinamico ngira nshuti bakunze b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo reka twakire mugenzi wacu wikeza christera atugezeho ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize amakuru y'iminsi christera amakuru ni meza nizere ko namwe mumeze neza yego tumeze neza ikaze rero utugezeho ubutumwa abakunzi bacu badusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize urakoze rero bakunze b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize nabibutsa ko twaganiriye ku ngingo y'uburenganzira bwa muntu aho twagarutse ku burenganzira ku mutungo aho abadukurikiye badusangije ibitekerezo ku kibazo twababajije cyagiraga kiti ese mubona hari ingaruka bigira kuba abaturage bahabwa imitungo ariko ntibayandikweho kabera emmanuel uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa gahanga yagize ati kutabaha ibyangombwa by'umutungo ni byiza kuko mu gihe babihawe barazigurisha bagakomeza kuba umutwaro kuri leta kudahabwa ibyangombwa ni ukubuzwa uburenganzira busesuye ku mutungo naho nzabamwita emmanuel uherereye mu karere ka rurindo mu murenge wa mugambazi yagize ati abahawe amazu iyo basaba kugira uburenganzira ku mutungo wumva bikwiriye ariko nanone kutabihabwa bibarinda kuzigurisha naho niyo mukiza celestin uherereye mu karere ka nyarugenge yagize ati abahawe imitungo birakwiye ko bayigiraho uburenganzira bityo nabo bakayibyaza umusaruro kuko bashobora no kuyitangamo ingwate muri banki bakahabwa inguzanyo bagatangira imishinga yo kwiteza imbere naho olivier yagize ati kuba wahabwa inzu ntugire icyangombwa cyayo kikwanditseho biba bibangamye dukomereze kuri clement uherereye kimironko aho yagize ati ubutaka butakwanditseho ntabwo aba ari ubwawe mu gihe hagizwe ikigiye gukorerwamo nta burenganzira uba ukibufiteho kuko buba butakubaruyeho naho gatete uherereye rwamagana yagize ati kugira uburenganzira ku mutungo ni uko uba ukwanditseho kuko aba ari uwawe byemewe n'amategeko bakunzi b'ikiganiro ubutumwa bwa none tubuhiniye aha ariko nanone nabibutsa ko ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire nabyo tubihaye ikaze mugenzi wanjye yasubirana ijambo
arakoze christera ndetse n'abakunzi bacu baba badusangije ibitekerezo byabo ku ngingo tuba twaganiriyeho tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu ikiganiro cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu nk'uko mumaze kumenyera rero tukibagezaho buri nyuma y'ibyumweru bibiri uyu munsi twaganiriye ku bafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga twumvise ubuhamya bwa samuel munana umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka aho asaba ko abafite ubumuga bukomatanyije nabo bakemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga muri iki kiganiro kandi twumvise depite musorine eugene uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshingamategeko y'u rwanda aho yatubwiye ko batangiye urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga ku buryo aya mategeko azaba anakubiyemo ibigenderwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga si ibyo gusa twanumvise agace ka makumyabiri k'ikinamico nkugire wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
nshuti bakunzi bacu reka tubashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro nge twabanye kuri mikoro nitwa uyisabye christina mizero crispe yari ari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe na dini w'amahoro yarahagarariye iki kiganiro mukomeze kugira ibihe byiza
Maisa tendu yodo ya mom yeah. Maisa tendu yodo ya mom yeah. Maisa tendu yodo ya mom line ni woy birima fumu yendu mayendu fayendo nane Nuoi per mai Fumo yendo mayendo fayendo nane Buri sambalombe Ya monde Buri sambalombe Ya monde Buri sambalombe Ya monde Lié ni woy birima fumu yandu mayandu fayando nane woy birima fumu yandu mayandu fayando nane tamel may satyandi yo yoro yoro yoro yoro hoy samawaji yandu jamnane woy birima fumu yandu mayandu fayando nane Ngone malo besambai Kulima ke senginat ira mugamo Ngone machanyas mai machajeri yundal min ngamabor Sabel, mi dek tamel